Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu Burundi mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu mwaramutse neza mwese nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanje Rosine Munezero ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu turagerageze turitanga turashyiraho imigambi yo kugira ngo tuzoshike muri izi higanwa mpuzamakungu z'inkino zibereye ngaha anyeriyo dufise abananotsi bashika batandatu iyo ni imigambi twari twihaye n'abo dukorana imana iraduha turayishikira uyo ni Dieudonné kwizera umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi aho avuga uburyo umugwi arongoye wifashe mu nkino z'isi yose zo kwinonora imitsi ziriko zibera i Rio de Janeiro mu gihugu ca Brazil iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na aloyize bigirimana mwaramutse aloyize mwaramutse ruzine mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya amerika mu gihugu cya nigeria umurwi w'iterabwoba wa boko haramu warasohoye videwo ku munsi w'imana aho werekana abakobwa banyuruje baturuka mu gisagara cya ciboke kiri mu ntara ya borno mu bumanuko bwa nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abakobwa bashika amajana abiri na cumi n'umunani ku majana abiri na mirongo irindwi na batandatu bari banyurujwe bakuwe mu ishuri ryisumbuye mu gisagara ca ciboke n'ubu akaba atawuzi irengero ryabo imyaka ibiri iraheze leta ya nigeria igerageza kubarondera iyo videwo niyo ya- ya nyuma yasohowe n'umurongozi w'umurwi wa boko haramu abubakar shekau aho mu ntango z'ukwezi k'umunani yasohora itangazo ribeshuza inkuru zivuga ko yasubirijwe n'uwundi murongozi muri iyo videwo kandi haboneka umugabo yifutse avuga ko abo bakobwa bakiri mu minwe yabo yongera avuga ko abashika kuri mirongo ine muri bo barongowe hisunzwe amategeko y'imana abandi nabo bakaba barafiriye mu bitero by'indege vyabaye muri iyo videwo kandi umwe muri abo bakobwa yasavye leta kurekura abarwanyi b'uwo mugwi kugira nabo bashobore kurekurwa mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igisirikare cya nigeria cyaratangaje ko cyarokoye abantu amajana bari bagizwe imbohe na boko haramu ariko muri ivyo vyegeranyo abo bakobwa ntibarimwo mu gisagara ca Filipine abantu baharurwa mu majana barihereje amabarabara biyamiriza umugambi wa perezida w'ico gihugu Rodrigo Guterres wo kwimurira imva ya Ferdinand Marcos yahoze arongoye ico gihugu ku murwa mukuru Manila ni mu gihe bamwe muri abo bihereje amabarabara ejo ku munsi w'Imana bavuga ko Ferdinand Marcos yatwaza igikenye ku ntwaro yiwe kandi yahoteye bamwe muri bo abandi nabo abata mu mvuto mu gihe yari ku butegetsi nawe perezida duterese ararahira akarengwa ko ativuguruza ku ngingo yiwe yafashe ko agiye gukura iyo mva aho iri mu gisagara ciwe c'amavuko ayimurire mu itongo ry'abiguze igihugu riri ku murwa mukuru manila mu kwezi kuza perezida marcos yakuwe ku butegetsi n'imigumuko y'abanyagihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na gatandatu aho acaja kuba mu buhungiro hamwe n'umuryango wiwe mu izinga rya hawaii ari naho yasandabiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda ibisigarira vy'imva yiwe vyaciye mu nyuma bitwarwa mu gisagara avukamwo muri ico gihugu ca filipine mu gisagara ca Milwaukee ni muri leta ya Wisconsin muri leta z'umwe za Amerika amazu atandatu y'ubucuruzi yaraturiwe imodoka z'igipolisi ziramenagurwa ejo ku munsi wa gatandatu ni nyuma yaho igipolisi cyo muri ico gisagara kirasiye umugabo w'umwirabure mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bavuga ko yari yitwaje inko abapolisi batari bake barakomeretse umwe akaba ababaye cyane abantu batandatu bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi Umukore- umukuru w'ico gisagara ca Milwaukee Milwaukee murambabarira tom barrett amenyesha ko abasirikare bajeje gucungira umutekano mu gihugu bagiye bagiye kurungikwa guhagarika iyo migumuko ubwo rufugu uwo mwirabure muri ico gisagara ca Milwaukee rukurikiye ubundi bwicanyi ku birabure bwabaye mu bisagara vya Baltimore New York Baton Rouge Chicago Ferguson muri leta ya Missouri umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Edward Flynn yavuze ko uwo mwirabure yishwe yari afise imyaka mirongo ibiri n'itatu azwi ku izina rya Sylvie Smith kandi yari amaze guhagarikwa n'igipolisi akatari gake umupolisi yamurashe yari umwirabure nkawe ahandi havuga ubwicanyi ni mu gisagara cya new york aho igipolisi cyo muri icyo gisagara naha muri leta z'ubumwe za amerika kiriko kirarondera umugabo yarashe umunyedini w'umu isilamu hamwe n'uwo bafashanya ibikorwa byo gusengesha bishwe ku munsi wa gatandatu bavuye mu masengesho nta makuru y'icyo baba barazize arashigwa habona ariko abaharanira agateka ka muntu hafi y'umusigiti barasiwe ko bavuga ko ubwo bwicanyi bwavuye ku rwanko abantu bashika ijana baciye bakoranira ahabereye iryo bara basaba ko ubutungane bwokurikizwa igipolisi kimenyesha ko abo bantu barashwe mu mutwe uwo barashe yaciye yiruka afise n'inkoho yiwe mu minwe abo bagabo bo mu idini rya isilamu bishwe bari imamu maulama akonje w'imyaka mirongo itanu n'itanu na tara udine w'imyaka mirongo itandatu n'ine bafashanya mu bikorwa byo gusengesha ku musigiri ku musigiti murambabarira uri muri ico gisagara ca new york muri iraq naho abarwanyi b'abakirde barwanira mu ntara ya peshmerga muri icyo gihugu batanguye kugaba ibitero bafashijwe n'indege za amerika mu micungararo y'igisagara cya mosure gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu abategetsi bo muri iyo ntara ya peshmerga batangaje icyo ku munsi wa mungu ko uduce tutari duke mu micungararo ya mosure tumaze gufatwa
ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwariko mushikirizwa na aloyise bigirimana kuri wa gatandatu abanyamurenge ba mu burundi baributse ku nshuro ya cumi na kane ababo bashika ku ijana na mirongo itandatu na batandatu biciwe mu gatumba muri komine ntahangwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane umuryango w'abanyamurenge wemeza ko utazokwigera uhagarika gusaba ubutungane bw'uburundi na mpuzamakungu kuwurenganura n'inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza haleluya duhumurike kandi tugire ibindi byiringiro tugira ibyiringiro nubwo bene data uru urwaboze kuko bamenye imana bafite ubugingo buhoraho turi muri zone gatumba nko ku birometero cumi na bine mu burengero bw'umugwa mukuru w'uburundi bujumbura ni muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi aha ni iruhande y'imva z'abanyamurenge ijana na mirongo itandatu na batandatu abo biciwe mu ikambi y'impunzi barimo aho mu gatumba nyene mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na kane umupasitori ariko aremesha abaje kwibuka ababo david munyamahoro umuvugizi w'umuryango w'abanyamurenge mu burundi yibukije abari bahari uko amahano yabaye ku bwoko bwabo ku mugoroba w'itariki cumi na zitatu ukwezi k'umunani bibiri na kane wari umugoroba tubona usa n'iyindi warataramye hano mu gatumba ngo tugeze mu masaha mbiri saa tatu bamwe baja kuryama ayo masaha y'umugoroba abari baratuguye kutwica twari uko tubona bazana ingoma bakazana amapendo tugira ngo none hari igitaramo waje kuba saa yine z'ijoro twumva urusasu rwa mbere ruravuze barasa hano mu makambi banadisitirere n'amakambi ya gisirikare n'igipolisi kugira ngo babone uko bica abo bantu ariko abo bagiye kwica abantu tumaze nk'amayinga abiri twarabivuze aha twafatiye interahamwe mu nkambi tuja kubwira hsr tubwira leta ntiyagira icyo babikoraho na kimwe arafungwa ntituzi nimba baranamufunguye ariko ibyo byarabaye abanyamurenge bababazwa rwose no kubona abari barongoye umuhari FNL bacidegembya kandi umuvugizi wa FNL w'ico gihe Pasteur Habimana yaremanze ko ariwo wakoze ubwo bwicanyi mu gitondo ku minsi icumi n'ine tutaramenya ababikoze twumva amaradiyo arabivuze abishe abantu barabyiyemerera ubwo bari bakiri mu ishyamba batarahuruka imusozi bitugwa hejuru yuko nta na kimwe twikekaga ko dushobora kwicwa bunyamaswa gutyo imyaka itarashira bava mu ishyamba baraza barahuruka ubu bari muri leta ba revandikateri b'ubwo bwicanyi nibo baserukira abanyagihugu muri parlema ntitubyumve ukuntu umuntu yavuga ngo nije wishe abantu ijana na mirongo itandatu na batandatu mbaziza uko baremwe tutanasangiye n'igihugu ariko yamara akabarekompanse ngo ubu niwe userukira abanyagihugu muri parlema ntituzareka kubivuga n'umunsi n'umwe ntituzareka kuvuga izina rya rwasa n'umunsi n'umwe reka tubivuge si rimwe se si kabiri si gatatu pasiteri na rwasa babivuze eka n'abacitse ku icumu bakabura n'ababo ibyo birababaza bikabasonga simon nkubana umutamu w'imyaka mirongo irindwi ni umwe muri bo abo twabuze njyewe nabuze umukobwa wa muru- wa mukuru wanje witwa nyirabitanga n'umukazana wa mukuru wa wa murumuna wanje nawe yarapfuye muri muri iyo nama twazize ubusa twazize uko dusa tuzira ubwoko bwacu twebwe icyatugumye ku mutima ni ukubona twarishwe tuzira ubwoko bwacu tuzira uko dusa tuzira kuko natwe twari abantu nk'abandi ariko turarengana kandi dupfira mu- mu- mu- ahantu twohungiye aho twokiriye bariho dupfira icyo nicyo kitubabaza niko gahinda tugendana kandi tukabona nta butungane butu- buturenganura bikatubabaza tukabona turarenganye david munyamahoro ahamagarira abanyamurenga uko urunganwe rugenda rukurikirana kutadendebukirwa na gato gusaba ko ubutungane bw'uburundi na mpuzamakungu bwobarenganura twebwe ko turagenda ariko mwebwe abana bacu uru rubanza muzorukurikirane kuzogeza aho abisha abantu bazofatwa bagahanwa icyaha cya jenoside baza bakikuraho nyuma y'imyaka ijana murumva imyaka ikiri imbere yanyu uko ingana ni ukuvuga muzogeza imyaka ijana mukiburana urwo rubanza mu bihumbi bibiri na kane kuzageza mu bihumbi bibiri n'ijana na kane imyaka ijana izoba ishize amategeko niko avuga ko nibura imyaka ijana ishize urubanza rwa jenoside batarukurikirana ibi turashobora kubivuga turi kumwe n'abatwishe tutanafite n'isoni ku maso uru rubanza rwa gatumba twebwe nidusaza batarahana bariya bicanye turarubaraze muzoruburane muruburane mu burundi muruburane no hanze yo mu burundi kuzageza bariya abantu baduhekuye bashizwe muri prison bakavuga uko babikoze amashyirahamwe y'abarundi yishinze kurwanyaho nyabwoko nayo abona ko abanyamurenge batarira busema ase jenoside cirimoso ni imwe muri ayo terance mushano umunyamabanga mukuru wa ase jenoside cirimoso aba bavukanye dutegerezwa kwifatikanya nabo muri uru rugamba rwo kwibuka ababo cyane cyane yuko byabereye no mu gihugu cyacu birababaje kubona byabereye mu burundi kuko akabikoba hirya n'agaterantimba birateye isoni kuko iki cyaha ari icyaha kibi icyaha cy'ihonyabwoko ni icyaha gisumba ibindi byose mbere n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yarariravye igira iti iki cyaha gitegerezwa guhanwa abanyamurenge ibyo bavuga basaba gutunganirizwa na twebwe ishyirahamwe ase jenoside cirimoso ryifatikanije nabo mu gusaba ko ubutungane bwobatunganiriza umuryango w'abanyamurenge waritwaye mu butungane bw'uburundi no muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe gushika ubu nta muntu n'umwe arahagarikwa canke ngo afungwe muri iyo dosiye y'ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge ijana na mirongo itandatu na batandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane imihango yo kubibuka uretse mu burundi yarakozwe kandi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda ku mugabane wa buraya hamwe na amerika eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika Chuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuyobozi w'ishiramwe ry'abanonotsi mu Burundi Dieudonné Kwizera avuga ko bafise icizere cyo kuzotahukana umudari mu nkino Olympique ziriko zibera i Rio de Janeiro muri Brazil. Mu bakinyi batandatu iryo shirahamwe ryarungitse batatu nibo bamaze gusiganwa abandi nabo bakazosiganwa mu minsi iri imbere mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edir Rwema Dieudonné Kwizera atangura atubwira abasiganywe n'uko bigenjeje
antoine gakeme yirutse imetero amajana umunani eh, naho yaheruka gutsindira umudari mu ihiganwa mpuzamakungu z'isi yose zibera mu mazu muri leta zunze ubumwe za amerika apotland ngaha ntibyamugendeye neza eh, ntiyashoboye kugenda mu higanwa rigira kabiri ariryo rya- ryategerezwa kurondera abazoshika mu higanwa rya nyuma ubundi amaze kwiruka ni diane nukuri yirutse imetero ibihumbi icumi akaba yabyirutse neza cyane rwose kuko yashoboye kugira umwanya wa mbere umurundi kazi atari bwashike ko nawe ntiyasanzwe awufise kuko eh, yawugiriye mu gihugu cy'ubufaransa muri za je bita reje de la francophonie akaba yagize umwanya mwiza cyane uriko uraraba muri afurika arafise ikibanza ciza naho atashoboye kuronka umudari yirutse neza cane irabaruta olivier nawe nyene yarirutse eh, ariko eh, naho yirutse ntiyirutse uko twamwipfuza uko yahora yiruka siko yirutse vyaramugoye yumva ngo amaguru amuremereye akumva asa n'uwurushe ntiyashoboye kwiruka neza nk'uko twari dusanzwe tumuzi nk'uko abantu bari bamuzi ariko azokwiruka n'imetero ibihumbi bitanu mu minsi iza francine niyo nsaba abantu benshi bitezeho byinshi cyane iyo muvuganye nawe ababwira iki yiteguye gute imyiteguro yiwe gushikwa iyi saha ndiko ndakuvugisha tuvuye no kunywa kayi yari yazindutse mu gitondo ah, yiruka buke buke bimwe bavuga tekinikima yari yagize agafutingi yumva ameze neza mu mutwe yumva yiteguye neza mu mubiri yumva amerewe neza eh, afise icyizero cyiza yuko ashobora kuzokwiruka neza eh, imbere y'igiganwa numva ari uko nobivuga kuko uramuraba ingene agenda ukara- ukaraba n'ingene agira imyimenyerezo ariko hanini niwe akubwira ingene amerewe n'ingene yiyumva twebwe tubona rero ku byo atubwira no ku byo tubona yuko ameze neza ariko hariho n'abandi babiri bazokwiruka marato eh, wavuze celestin hamwe na abraha bari ngaha nabo nyene bariko baritegura bameze neza bwana kwizera wabaye umurundi wa mbere watwaye umudari wa bronze mu mikino nyafurika ya olympique yabaye mu gihugu cya kenya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi iyo usubije amaso inyuma ukareba uburyo uwo mukino urimo gutera imbere eh, wavuga iki ubwa mbere ho mu mirongo umunani n'indwi natsindiye imidari ibiri Mm, umudari umwe wo- wo mu majana umunani natsindiye umudari wa bronze no muri imwe yita hore 4x400 metres naho nyene ntsindira umudari wa bronze ikaba ryari iteka kuko bwari ubwa mbere umurundi aronka umudari rero kugira ngo ndonke imidari ibiri muri iryo higanwa byaranteye iteka biratera iteka igihugu canje Eh, ku vyerekeye rero ingene atletisme y'uburundi iriko iratera imbere nsubiye inyuma nkaraba naho tugeze ibintu biriko biragenda mu buryo harabaye igihe kuva mirongo umunani n'indwi atletisme yateye imbere iraduga cane bo mu myaka ya mirongo icenda gushika mirongo icenda na gatandatu muravyibuka mu higanwa rya atlanta igihe twatsindira umudari wa veniste niyongabo mu metero ibihumbi bitanu mu nyuma haraciyemo ingorane cyane atletisme irasubira inyuma rwose hamwe atanu umurundi turonka afise umwanya w'uburenganzira wo kuja mu higanwa mpuzamakungu ariko kuva mu myaka ine iheze eh, twe twagerageje turitanga eh, duhereye kuri association municipale d'Athletic- d'athletisme nari ndongoye turashyiraho imigambi yo kugira ngo tuzoshike muri izi higanwa mpuzamakungu z'inkino zibereye ngaha anyeriyo dufise abananotsi bashika batandatu iyo ni imigambi twari twihaye n'abo dukorana imana iraduha turayishikira ubu rero dufise batandatu ngaha anye kandi bose baronse uburenganzira baku- ba- baronse amaminima bivuga yuko imigambi dufise iriko iraja mu ngiro neza twaranatanguye mbere no gukenyerera in- inkino mpuzamakungu zizobera tokiyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko jeux olympique urazitegurira kandi ukazitegurira hakiri kare cyane kugira ngo ushike witeguye ufise n'abaserukira igihugu cawe ari benshi
ubu naho tugeze kuri wa mwanya wo kubashikiriza amakuru y'inkino avugwa mu karere ayo makuru twayateguriwe na jean claude munyandinda
umukino njyarugamba wa taekwondo nyuma y'uko abakinnyi b'u rwanda badashoboye kwitabira imikino olympique irimo kubera i rio de janeiro muri brezil ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu rwanda bushishikajwe no gutegura andi marushanwa ijwi ry'amerika ryaganiriye n'umunyamabanga mukuru w'iri shyirahamwe placide bagabo atugezaho bimwe mu bikorwa by'umukino wa taekwondo biteganyijwe mu minsi ya vuba ndabanza nisegure ku bakunzi b'umukino wa taekwondo ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ko tutabashije kujya mu mikino ya olympique iri kubera rio de janeiro kubera yuko abakinnyi bacu twari twarateguye mu gihe kirekire ndetse yewe kuko bagize na kampu mu burayi n'ahandi hose ariko ntabwo babashije kujya mu mikino ya olympique kubera yuko batitabiriye turunwa yagombaga kubakarifiya kubera impamvu twasobanuye zijyanye n'ibyangombwa bitandukanye ibyo basabwaga kugira ngo babibone e, nyuma y'ibyo rero ntabwo twicaye ahubwo twakomeje gahunda nk'uko yari iteganije mu kwa cyenda itariki icumi kugeza kuri cumi n'imwe nibwo dufite irushanwa nakita ko ari rikuru tugira hano mu rwanda ryitwa korean ambassadors cup iryo rushanwa rya korean ambassadors cup ni ku nshuro ya kane tuzaba turyakiriye tu- tunariteguye rikaba rihuza ibihugu duturanye ah, ibihugu byose byo muri east africa hiyongereyeho n'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya congo abo bose rero twarabatumiye turateganya ah, kwakira amakipe ageze kuri cumi n'abiri harimo ayo mu rwanda ndetse n'ayo muri ibyo bihugu navuze riteguye neza imyiteguro twarayitangiye ndetse yewe n'abakinnyi bari kwitegura twarabararitse ni ku itariki rero ya cumi nibwo tuzatangira risozwe ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cyenda nyuma yaho rero tuzakora shampiyona ene izasoza umwaka tugiye mu mikino olympique abakinnyi baserukiye u rwanda bakomeje gusiga umugani mu mujyi wa rio de janeiro muri brezil kubera kugaragaza intege nke cyane mu marushanwa ku ikubitiro adrien niyonshuti yavuyemo atarangije mu gusiganwa ku magare hakurikiyeho johana umurungi wasezerewe mu majonjora y'ibanze mu mukino wo koga mugenzi we elwa imaniraguha nawe yatahanye umwanya wa nyuma mu majonjora y'umukino wo koga kuko yabaye uwa munani mu bakinnyi munani bari bahanganye mu itsinda uyu musore wari umaze umwaka yitoreza muri tayilande mu ijwi ryumvikanamo kudagadwa aravuga ko agomba gukora cyane kugira ngo atere imbere ku bwanjye ntibyangendekeye neza uko ibihe nari mfite sinabashije kongera kubikora ko naba- nakoraga amasegonda makumyabiri n'atanu nkaba nasubiyeho inyuma amatsiyerisi atanu kumva kiba ari nk'iki- eh, kiba ari ikibazo cyabaye se- nko ku mukinnyi ariko nabwo sinavuga ngo bya- byabaye ikibazo cyane kubera yuko amasegonda nakoze n'ubundi bisa naho byari byari byegeranye nubwo ntabashije gusubira ku yo nari ndiho ariko nkaba nizera ko n'ubundi ngomba kongera gukomeza gukora cyane kugira ngo mbashe kuba nakuraho amasegonda n'ubundi nakoraga n'ibihe nakoraga byose nkabigabanya nkanjye nkaba nabasha gukomeza gutera imbere nk'uko abandi nabo batera imbere mu mpera z'icyumweru gishize mu gusiganwa ibirometero icumi salome nyirarukundo nawe yitwaye nabi abona umwanya wa makumyabiri na karindwi mu bantu mirongo itatu na batanu kugeza ubu abakinnyi basigaye nta cyizere batanga cy'uko nibura bashobora kubona umwanya wo gukura u rwanda mu isoni yari claude munyandinda i kigali
Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yari karahima igihe yavuga ko Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we yashinze umugwi w'iterabwoba wa Leta ya Kiyisilamu Trump atuma urutoke ibimenyesha amakuru akavuga ko byafashe iyo nkuru ukutariko ni inkuru dushikirizwa na Diane Nininahazwe abicishije ku rubuga rwa twitter donald trump ariko ayiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri amerika yanditse muri kabaza ati televiziyo cnn yavuze ishimitse ko nagirije perezida barack obama na madamu hillary clinton kuba barafashije mu ishingwa ry'umugwi urwana icc ubwo ntibarementanije iyo ntebe ishushe yoba yageretse kuri obama na clinton yatumye yikwegera akarambaraye mu bitangazamakuru bitari bike ndetse n'umugambwe w'abarepublikani aturukamwo ku nshuro igira kabiri muri ino ndwi imbere umugwi ugizwe na bamwe mu barepublikani bakomakomeye wamenyesheje mu itangazo banditse ko batarota bashigikira donald trump mu rugendo arimwo rwo kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu ca amerika abantu bagera kuri mirongo irindwi bari mu mugambwe w'abarepublikani muri bo harimwo abahoze ari abasenateri n'abashingamateka co kimwe n'abahoze bari mu myanya ikomakomeye ya politiki ya amerika barandikiye ikete ubuyobozi bw'umugambwe wa republikani basaba ko umugambwe wari ubwirijwe kwita rwose ku bawuserukira mu nama nkenguzamateka na nshingamateka hagusamazwa n'ivya trump muri iryo kete bisigura bavuga ko bahakanye ko umugambwe wabo usesagura amahera umwanya n'inguvu za bamwe mu bawurimwo mu gushigikira umukandida babona amahirwe yo kuzotorwa mu kwa cumi na rimwe agenda ahera ku munsi ku munsi bimwe mu bindi bibutsa bashimitse muri iryo kete ni imvugo yakoreshejwe na trump igihe muri iraq yica umusoda w'umunyamerika ari mu idini rya isilamu ikindi bagirije trump ni ukubabesha mu tuntu duto duto na tunini uwujejwe guhanahana amakuru mu mugambi w'abarepublikani yibwiriye ijwi rya amerika ko umugambi arimwo utamereye magabo ngo ushire inguvu aho bikenewe ugutsindwa kwa trump mu kwezi kwa cumi na rimwe kuzotuma umugambwe wiwe utakaza ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka na nkenguzamateka mu majambo yiwe indrew yavuze ko umugambwe avugira udashobora kubandanya usesagura amafaranga mu kugwazagwaza itorwa ry'umukandida baha amahirwe make y'uko uzotsinda kugeza ubu abajeje ukwiyamamaza kwa trump ntaco baravuga kuri izo mvugo zimukura kw'amaboko ku wa mbere uheze abarepublikani bagera kuri mirongo itanu bahoze bakorera ibiro vy'iperereza muri amerika no mu biro bikuru bihurikiyemwo abahanuzi bateye umukono ku ikete ryemeza ko atanu umwe muri bo azoha ijwi ryiwe donald trump kuko ngo usivye ko atoshobora amabanga y'umukuru w'igihugu ahubwo aramutse atowe yoba abaye umuperezida wa mbere ateye amakenga kandi adashoboye atowe ngo ayobore amerika ku wa kane mu gatondo ico bikoze trump yaragirije perezida obama ko yaragize uruhara mu ishingwa ry'umugwi w'iterabwoba witirira idini rya isilamu yongera avuga ko hillary clinton yabimufashijemo umukandida wa republikani trump yarahaye amahirwe yo gusabira imbabazi canke gukosora ivyo vyagirije biciye kwimwe mw'iradiyo imushigikiye igihe yari yatumiwe mu kiganiro ariko arayigisha umunyamakuru yamusubijemo akatari gake ikibazo cyo kumenya niba ivyo vyagirije ivyiwe bisigura ko perezida obama ari we yatumye haba umutekano muke muri libiya canke irake nawe ati eka navuze ko obama ari we yashinze umugwi icc narabivuze kandi ndabisubiyemwo kandi si we wenyene yabifashijwemo na hillary clinton ku ruhande rw'umugambwe w'abademokrate uturukamo obama na clinton ivyo vyagiriji bavyise akamaramaza kandi ngo si ubwa mbere trump abarengeye akarimbi hagati aho hillary clinton arakomeza ukwiyamamaza aho yagendera leta ya michigan yabwiye abamwitabiriye ko atadohoka ku mugambi wiwe wo guteza imbere ubutunzi bwa amerika mu kuronsa ubuzi abagera ku miliyoni icumi mu kubaka amabarabara biciye mu buryo bwa none gusanura ibitarugwa n'ibivuko gushiraho amakaminuza n'amashure mato mato azimbutse yaheraheje yibutsa ko umugambi wo kugabanya amatagisi abatunzi n'amashirahamwe uzotuma amerika isubira inyuma mu butunzi kandi ngo atanica uzomarira umunyagihugu muto muto
mukanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere y'uko dusezerana reka aloise bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mu gihugu cya nigeria mu bwa boko haramu warasohoye videwo kuri uyu munsi w'imana aho werekana abakobwa wanyuruje baturuka mu gisagara cya ciboki kiri mu ntara ya borno ni mu mpanuko bw'icyo gihugu cya nigeria byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane muri iyo videwo haboneka umugabo yifutse avuga ko abo bakobwa bakiri mu minwe yabo yongera avuga ko abashika kuri mirongo ine muri bo barongowe hisunzwe itegeko ry'imana abandi nabo bakaba barafiriye mu bitaro bitero by'indege vyabaye muri iyo video kandi umwe muri abakobwa yasavye leta kurekura abarwanyi b'uwo murwi kugira nabo bashobore kurekurwa mu gihugu cya Philippine abantu baharurwa mu majana barihereje amabarabara biyamiriza umugambi wa perezida w'ico gihugu Rodrigo Duterte wo kwimurira imva ya Ferdinand Marcos yahoze arongoye ico gihugu ku murwa mukuru Manila ni mu gihe bamwe muri abo bihereje amabarabara ejo ku munsi w'Imana bavuga ko Ferdinand Marcos yatwaza igikenye ku ntwaro yiwe kandi yahohoteye bamwe muri abo abandi abata mu mvuto mu gihe ari ku butegetsi perezida Marcus yakuwe ku butegetsi n'imigumuko y'abanyagihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana na mirongo inani na gatandatu acaja kuba mu buhungiro hamwe n'umuryango we mu izinga rya Hawaii ari naho yasandabiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda muri Amerika naho mu gisagara ca Milwaukee ni muri leta Wisconsin amazu atandatu y'abacuruzi yaraturiwe imodoka z'igipolisi ziramenagurwa ejo ku munsi wa gatandatu ni nyuma y'aho igipolisi cyo muri icyo gisagara kirasiye umugabo w'umwirabure mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bavuga ko yari yitwaje inko abapolisi batari bake barakomeretse umwe akaba babaye abantu batandatu bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi mu gisagara cya new york naho muri amerika kandi hariko haronderwa umugabo yarashe umunyedini w'umuyisilamu hamwe n'uwo bafashanya ibikorwa byo gusengesha bishwe ku munsi wa gatandatu bavuye mu bikorwa by'amasengesho nta makuru y'icyo baba barazize arashirwa habona ariko abaharanira agateka ka zina muntu muri icyo gisagara bavuga yuko ubwo bwicanyi bwavuye ku rwanko n'inzigo
inshuti namwe bagenzi twazindukanye ibiganiro byo muri kino gitondo naha bigarukiye ku izina rya bagenzanje bose bamfashije kuyabategurira no kuyabashikiriza ndabashimiye nshimiye kandi innocent kimenyi yashyize hamwe ibi biganiro amakuru mwayashikirijwe na aloyizi bigirimana nayo kuri miko mwari kumwe nanjye hozine munezero ndabifurije amahoro y'imana mugira umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.